Mandanya kumviriza ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mwaramutse nshuti bakunzi b'ijwi rya Amerika hano i Washington DC muzindukanye na Joe Diana ninahazwe ngiye kubashikiriza amakuru tubafitiye muri kano gatondo tuyahera ku yagezwe hirya nino ku isi na mugenzi wacu Aloyise Bigirimana.
aramutse diane namwe muduteze amatwi turahera ku makuru y'amatora avugwa muri afurika igihugu cya repubulika ya kongo brazzaville ejo ku munsi w'imana cyaratunganije amatora y'umukuru w'igihugu abatavuga rumwe n'ubutegetsi bavuze ko ayo matora atabaye mu muco kandi atumbereye gushyira imbere perezida denis sasu ngweso n'amakuru y'umutekano muke yavuzwe imbere y'uko ibiro by'amatora vyugarwa ariko ibimenyeshamakuru byashikirije ko yaba interineti cyangwa imbuga hwaniro za social media zahagaritswe perezida sasungweso w'imyaka mirongo irindwi n'indwi niwe ahabwa amahirwe yo gutsinda abandi bakandida batandatu bahiganwa barongowe n'umuhinga mu by'ubutunzi gi brise parfe coleras uwo yatangaje ku munsi wa gatandatu ko yanduye covid cumi n'icyenda kandi arembye cyane aho yagiye kuvurirwa i Paris mu Faransa amakuru ku matora kandi leta ya Somalia ivuga ko yiyemeje gutunganya amatora y'umukuru w'igihugu n'ay'abashingamateka amaze igihe arindiriwe ni nyuma y'aho leta z'ubumwe za Amerika isabye abategetsi ba Somalia gutunganya amatora mu buryo bwihuta kandi bwisanzuye umushikiranganji wa somaliya ajejwe kumenyesha amakuru osman dube avuga ko leta ya somaliya yiteguye gutunganya amatora mu bihe vya vuba nk'uko inama nshingamateka na nkenguzamateka zavyemeje ku itariki ya cumi n'indwi ukwezi kw'icenda umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri afurika y'epfo imaze kugurisha incanco zo gukinga covid cumi n'icenda zahinguwe n'ishirahamwe astrazeneca zingana n'umuriyoni zikazogabanganwa mu bihugu cumi na bine vya afurika umushikiranganji w'amagara y'abantu yabitangaje ejo ku munsi w'imana afurika y'epfo mu kwezi guheze yarahagaritse gucandaga abanyagihugu n'urwo rucanco rwa astrazeneca inyuma y'amakenga yagaragaye ku bushobozi bwarwo ku gisanira gishasha ca covid cumi n'icenda cadutse muri ico gihugu afurika y'epfo yaciye hitamwo kugurisha izo ncanco za AstraZeneca mu bihugu bigize ubumwe bwa Afrika. Umushikiranganji w'amagara y'abantu Zweli Mkize yavuze ko ibihugu icenda bimaze kuzironswa kandi kizisigaye zigiye guhabwa ibindi bihugu bitanu. Abahinga b'ishirahamwe mpuzamakungu ryita ku magara y'abantu OMS barahaye uburenganzira urwo rucanco rwa AstraZeneca bavuga ko rushobora gukoreshwa n'ibihugu byose kandi rurakinga n'ibindi bisanira byose bya covid cumi n'icyenda umushikiranganji wa leta z'ubumwe za amerika ajejwe umutekano alejandro mayorkas yavuze ejo ku munsi w'imana ko urubibe rwo mu mpanuko amerika isangiye na mexique rucungerewe cyane kandi rwugaye ni nyuma y'aho abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwa biden bavugiye ko ibihumbi by'abimukira bava mu bihugu bya amerika yo hagati bisuka ku bwinshi muri amerika ugereranije n'imyaka mirongo ibiri iheze igihe perezida joe biden yashika ku butegetsi mu mezi abiri aheze yarahagaritse ibikorwa byo kubaka uruzitiro rugabura amerika na mexique trump yaharaniye acashima gukurikiza icyo yise amategeko yubahiriza ikiremwamuntu donald trump ategekanya gusubira kuboneka ku rubuga ngurukanabumenyi mu gihe kiri imbere akoresheje urubuga hwaniro rwiwe bwite ni nyuma yo gukurwa ku mbuga zihasanzwe nka twitter n'izindi wahoze ari umuhanuzi wiwe mu myiyamamazo yo mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri niwe yabitangaje ejo ku munsi w'imana jason miller yabwiye televiziyo fox news yo muri amerika ko tugiye kubona perezida trump agaruka ku rubuga ngurukanabumenyi nko mu mezi abiri canke atatu ari imbere
aloyize bigirimana urakoze kuri ayo makuru yose waduteguriye ukaba uhejeje kudushikiriza yose nibutsa abakunzi b'ijwi ry'amerika ko ashobora kongera kuyasanga kuri wezi itatu akaburungu radiyo yacu vowa akaburungu komu nongere ndabahe ikaze nshuti bakunzi b'ijwi rya amerika ndanabashimira ko mubandanya kutwumva ko ari mu burundi mutwumviriza ku mirongo migufi ya shotweve kuri metero mirongo ine na zitanu mirongo itatu na rimwe na mirongo ine na rimwe mu rwanda turi kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu ya radiyo ijwi rya amerika no kuri fm mirongo umunani n'umunani n'ibice bitatu ya radiyo inshuti ya bose incamake y'amakuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari tubafitiye muri kano gatondo ubu naho umwaka waraye urumanye umunsi ku yundi u rwanda rwugaye imbibe ruhana n'ibihugu birimo repubulika iharanira demokarasi ya kongo mu ntumbero yo gukinga ikiza ca virusi ya korona wavaga mu rugo uvuga ngo mana wabona umuzigo ukavuga ati ibiro bitanu by'ifu by'abana byinjiye naho ubu ushobora gukura umutayi ibihumbi mirongo itatu imuhira ugataha si ibiryo by'abana si umwenda w'ishuri twarahombye pe abakongomani bakiza twabagaga nk'inka ijana ijana na makumyabiri zikanarangira ariko ubu tubaga nka makumyabiri cyangwa cumi n'eshanu tugasigana eshanu kamembe izo eshanu ntizishire aba ni bamwe mu banyagihugu mu karere ka rusizi kari mu burengerazuba bw'u rwanda babeshejeho n'uru urudandazwa ndengerambibe aha basigura uruhombo rwatewe n'iyugarwa ry'umupaka u rwanda ruhana na repubulika ya demokarasi ya kongo hakurya y'u rwanda mu burundi abaganga n'abaforoma bahurikiye muri sandika senetes na sinapa bidogera ubushikirangaje bubajejwe kutaborohereza mu kazi kabo ibi byose turabirambura mu kanya isase mube hagufi y'amaradiyo yanyu nongere ndabaha ikaze ejo kuwa mungu umwaka wari urumanye umunsi ku yundi umupaka hagati y'u rwanda na repubulika ya demokarasi ya kongo wugawe mu ntumbero yo gutuza ikiza ca virusi ya korona abakora ubucuruzi mu karere ka rusizi kari mu burengerazuba bw'u rwanda bagendewe na mugenzi wacu temistokle mutijima bamusiguriye ko ingingo zo korosha ubudandaje hagati y'ivyo bihugu bibiri atakinini zakuze ku gihombo c'umurengera batewe n'iyugarwa ry'imipaka ni icyemezo cyagize ingaruka nyinshi ku bacuruzi bato n'abaciriritse bakeshaga imibereho urwo rujya n'uruza hagati y'abaturiye imipaka abiganjemo abacuruzi ibijyanye n'ibiribwa mu mujyi wa kamembe bavuga ko ubwo bucuruzi bwahahungabaniye bikabije ubucuruzi ubu ngubu bwarahagaze kubera nyine kwambukiranya bitagikunze tumeze nk'abafunze isoko kandi turyirirwamo wavaga mu rugo uvuga ngo mana wabona umuzigo ukavuga ati ibiro bitanu by'ifu by'abana byinjiye naho ubu ushobora gukura umutayi ibihumbi mirongo itatu imuhira iminsi itatu yose yarangiye ugataha si ibiryo by'abana si umwenda w'ishuri twarahombye pe abakongomani bakiza twabagaga nk'inka ijana ijana na makumyabiri zikanarangira ariko ubu tubaga nka makumyabiri cyangwa cumi n'eshanu tugasigana eshanu kamembe izo eshanu ntizishire iki kibazo mu bucuruzi bwambukiranya imipaka imipaka kiragaragarira no mu masoko y'aha ku mipaka byinshi mu bibanza byahoze bicururizwamo biriho ubusa abantu n'imbarwa twabuze abakiriya kandi n'isoko risa ryambaye ubusa rwose nawe murabibona biragaragara aba bose bagiye byagenze bose abenshi bagiye bamurwa n'abakongomani abandi barahomba kubona imisoro batangaga barayibura bahitamo gutaha bajya mu rugo aba bose baritahiye bibera mu rugo kubera ko arabishyira hano ku gatara ntagire umuntu umubaza ngo iki ni igiki ntabwo wagura pavuro nazihinze ntiwaza kugura ibitunguru nanabihinze bitewe n'uko babonaga nta bakiriya bahari usanga rero aho kugira ngo abage inka ize kumuborana nta mukiriya uhari bituma mvuga ngo reka mbe mpagaritse ntegereze igihe wenda ibintu bizasubirira mu buryo abategetsi b'intara ya kivu y'epfo ku ruhande rwa ko kongo n'ab'intara y'uburengerazuba ku ruhande rw'u rwanda baheruka kumvikana ku birebana no korohereza abacuruzi bato kwambuka imipaka muri ibi bihe by'icyorezo cya covid cumi n'icyenda hari mu mpera z'umwaka ushize wa bibiri na makumyabiri ubwo mu biganiro byabahurije mu mujyi wa bukavu abo bemeranyije ko abacuruzi bafite inzandiko z'ingendo za pasiporo na resepasi bakwemererwa kwambuka bamaze kwipimisha no kugaragaza ko nta bwandu bwa covid cumi n'icyenda bafite icyakora ku bw'aba bacuruzi b'abanyarwanda ibi nta musaruro ugaragara byatanze mu bijyanye no kongera urujya n'uruza kuko hakiri ukwifata cyane kuri bagenzi babo baturuka muri kongo kandi aribo bakiriya ikibazo kiri ku kiguzi cyo kwipimisha kigihenze ku ruhande rw'icyo gihugu gituranyi abakomani batanga amadolari mirongo itatu ko umuntu yambutse urumva abakomani rero n'amadolari mirongo itatu ni amafaranga menshi cyane ntabwo yabona amadorari mirongo itatu yo kuza gutanga kugira ngo bamwomotse noneho ngo abure n'ayo kuza guhanga bikunda bariya batambutse nta bakiriye tubona n'ubundi tugera mu masaha cyenda nta muntu uragurisha n'ibihumbi bitatu kubera ko abanyarwanda ibi bintu by'imbuto n'imboga usanga benshi ari abahinzi babifite mu mirima ababihahaga ni bariya badahinga ku ruhande rw'u rwanda kugeza ubu ikiguzi cyo kwishyura igipimo cya covid cumi n'icyenda kuri aba bacuruzi bato kirasaga gatoya amadorari atanu bagasanga ibiganiro bihuza abategetsi ku mpande zombi ku buryo bagenzi babo bakoroherezwa byaba igisubizo ku gihombo bakomeje guhura nacyo nka leta yacu n'ubundi kwidukunda yavugana n'abo muri kongo abakongomani akaba aribo bajya baza nabo igiciro kikamanuka aho kuvuga ngo tubikurikire twebwe twumva n'ubundi ari ubusiragiro ntabwo tugiye ngo ducuruze tudandaze nk'uko twadandazaga n'ubundi duhagarara bakatwirukana ngo dukomeze ni uko nibura batworohereza nyine nibura twebwe tukaba duhagaze kujyayo ariko nibura bo bakabarekura nibura bakajya baza bakaduhahira nibuze babaretse bakajya bizira bakoroshya igipimo natwe byadufasha wenda n'abatwambuye bashobora kuzayaduha ijwi rya amerika yagerageje kuvugisha inzego z'ubutegetsi mu karere ka rusizi ku birebana n'icyifuzo cy'aba bacuruzi ariko ntibyadukundira bwana kayumba efuremu uyobora aka karere ku murongo wa telefone yatubwiye ko ahugiye mu nama aza kutuvugisha hanyuma nyamara kugeza ubwo twatunganyaga iyi nkuru ntacyo yari yakadutangarije mu gihe yagira icyo avuga naho twazabigarukaho mu makuru yacu ataha uretse kuba aba bacuruzi bato bambukiranya imipaka bo mu rwanda bagaragaza ko ihungabana ry'imigenderanire n'abaturanyi ryatumye hari bagenzi babo bafunga ubucuruzi bagataha abandi bagahomba hari n'amakuru ijwi rya amerika yamenye ko bamwe mu bakoreraga aha mu mujyi wa kamembe babishoboye bahisemo kwimurira ubucuruzi bwabo ku buryo buhoraho mu mujyi wa bukavu muri repubulika ya demokarasi ya kongo nyuma y'aho ku ruhande rw'u rwanda byangiye temistokere mutijima ijwi rya amerika mu burengerazuba bw'u rwanda temisitokire mutijima urakenuye tuve mu rwanda twerekeze mu burundi aho amasendika abiri y'abaganga sinapa na senetesi yiyamiriza icyo yita ugufatwa nabi kw'abakozi bayahurikiyemo mu kiganiro ayo masendika yarayahaye abamenyeshamakuru kuri nowa mungu yasiguye ko hari nk'abakozi bahindurirwa akazi hatisunzwe amategeko biyamiriza kandi ubunyonyezi bw'amatungo ya leta n'amategeko afatwa batagishijwe inama ibindi kuri ino nkuru tubibaza mugenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru ari Kigali mu Rwanda sendika zibiri z'abaganga n'abaforomasi na pa sendika nationale du personnel paramedical aide soignant na cnts sendika de travailleurs de la sante ziridogera ubushikiranganji bw'amagara y'abantu kwa gateka k'abakozi bazihurikiyemwo katubahirijwe mari bukuru atwara sendika cnts avuga ko mu ngorane bahura nazo harimwo ugufata nabi abakozi no kubahindurira aho bakorera batagishijwe inama ayo masendika yabitangarije mu kiganiro yahaye abamenyeshamakuru kuri uyu wa mungu i bujumbura hari ibibazo bijyanye n'umutekano w'abakozi ku kazi hari ihindagurwa ry'akazi ry'agasakisaki ritisunga amateka n'amategeko ryatumbera ahanini abaserukira abandi mu masendika kubera ko bari ko barashyira ahabona ibikorwa by'isesagurwa ry'ubutunzi cyangwa iby'indwara itabereye hari itunganywa bushasha rya kabiri mu kugabanya aho baba bari benshi ibyo twise redepowama ryabaye badashyizemwo abaserukira abakozi mu mugwi wabikoze nk'uko byagenze ubwa mbere mu bihumbi bibiri na cumi na rimwe hari ukutubahiriza ingingo ziringaniza iryo tunganywa rishasha ry'abakozi ihagarikwa ry'abaserukira abakozi mu mugwi watanga akazi mu bushikiranganji wari washyizweho mu bihumbi na cumi na kabiri icyo gihe byakorwa mu mugaragaro kandi nta n'imyidogo myinshi yahabaye aho muri bibiri na cumi na kabiri kuko twarimwo ukudasubizwa mu kazi watsinze urubanza washinze mu butungane kugira urenganurwe ayo masendika yemeza ko habuze ibiganiro hagati y'umukoresha n'abakozi aricyo gituma zahisemo kwitura inzego zo hejuru y'ubushikiranganji bw'amagara y'abantu urwego rw'umushikiranganji wa mbere bituye bizeye ko ruzobumviriza rugatorera umuti ibibazo byabo baforoma turashimikira cyane cyane ku ngorane ijyanye no kubura ibiganiro mu kazi kuko nicyo kiri ku isonga ry'ibindi turafite ibyemezo kuri iyo ngorane dufatiye ku makete menshi twanditse dusaba imibonano kugira ngo tuyage ku bihanze abakozi twatewe iteka ryo guserukira muri iki kiringo ntiyigera twishyura cyane ngo aduhamagare burya ibiganiro iyo bibandanya neza ntitwari gushyika aha byageze iyo rero bidashobotse amategeko mu bijyanye n'ibiganiro mu kazi urafise uburenganzira bwo kwitura inzego zo hejuru yaho wituye batashatse kukumviriza ayo masendika y'ubushikiranganji bw'amagara y'abantu ntiyavuze ko ategekanya guhamagarira abakozi guhagarika akazi kugira ngo bimwe mu byo basaba bitorebwe umuti icyo bikoze abarongoye mu masendika bamenyesha ko n'izo ngingo zishobora gufatwa ntaho twimirwa ku neza y'abakozi tuba duserukira abajejwe ubushikiranganji nibabyumve bahaguruke imiryango yugawe yugururwe kuko twituye abo hejuru kuko abacu baduhebye n'izindi nzego bikenewe twozitura ubushikiranganji bw'amagara y'abantu buremeza ko amakete ayo masendika yanditse yerekana akababaro afise bwayabonye dr jean bosco gira ukwishaka umuvugizi w'ubwo bushikiranganji yabwijwe ijya amerika ko azogira ico avuze kuri iyo myidogo y'abakozi kuri uyu wa mbere yavuze ko bazobanza kumviriza neza ivyo abaserukiye ayo masendika bashikirije mu kiganiro bahaye abamenyeshamakuru kuri uyu wa mungu ibiro vy'umushikiranganji wa mbere vyituwe naco birashima gushikiriza ico bikoze ni ikibazo cakunze kuvugwa kuva kera rimwe na rimwe mbere bikavamwo na za yegeregere nyinshi urunani mpuzamasendika mu burundi kosibu confederation de syndicat du burundi rwaciye rwihutira gusaba umubonano umukuru w'igihugu kugira ngo bimwe muri ivyo bibazo bihanze abakozi biganire nigwe amazi atararenga inkombe ikete risaba uwo mubonano ijwi rya amerika rifitiye ikopi ryatewe ko umukono n'uburongoye urunani kosibu celestin savyimana amasendika sinapa na sanites arimwo abaganga n'abaforoma benshi mu burundi asanzwe ahurikiye muri urwo runani mpuzamasendika pierre clave niyo nkuru kigali ku bw'ijwi rya amerika ijwi rya amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda abakunzi ba subahu ni wa mwanya wanyu turahera mu burundi aho imyiteguro iri kwiragenda neza mu mugwi serukiragihugu w'umupira w'amaguru intamba mu rugamba ivyo bivugwa na jimi ndayizeye amenyereza uwo mugwi aho amenyesha ko abakinyi afise uno munsi bameze neza arabarindiriye gusa ko bava ku mugabane wa buraya bagashika kugira ngo baheraheze imyiteguro yo kwakira centre afrique ibindi kuri no nkuru na mugenzi wacu Desire hatunga imana urukino rugira gatanu mu nkino zo kurondera ibihugu bizitabira inkino za Afurika z'imigwi serukirabihugu mu mupira w'amaguru ruzohuza kuri no wa gatanu ku kibuga Intwari Uburundi na Central Afrique urwo rukino rurakomeye cyane ku Burundi kuko urutsinzi icyizere cyo kuza mu nkino za Afurika muri Cameroon kizoba kiriko kiriyongera cyane kugira iyo ntambwe bayigere ko Jimmy Ndayizeye amenyereza uwo mugwi amenyesha ko imimenyerezo iri kwiragenda neza nk'uko twari twabitanguye kuva ukwezi kwa gatatu gutangura twabandanyije kuri bijya nyine turiko turagerageza gukora sirtu nk'uko nabivuze mu ntango ko ikintu turaba cyane ari taktike kugira haze hashike umunsi wa maci abakinnyi bamaze kumenya filozofi yanje ingene nshaka yuko bazokina ku munsi wa maci ya Centrafrique mu kwitegurira urwo rukino jimmy ndayizeye amenyesha ko atarukino kwa kivandimwe bazokina kugeza ubu abakinnyi bose bataramushikira amenyesha ko atakinini byofasha abakinnyi bo hanze ntibarashika kandi urabona yuko n'ingene baza uno munsi hakaza babiri ejo batatu urumva yuko nta kamaro ko gukina urukino rwa kivandimwe kuko ni bimwe ushobora gusanga hariho abakinnyi uzoba ukeneye uzoshobora gukoresha ku munsi wa maci ugasanga ariko ntibarashika ntibagira iki nibaza yuko tuzobandanya imyimenyerezo aho bari benshi murabona ko bama bafise maci muri wikende ndibaza yuko yabonye atakamaro k'urukino rwa kivandimwe turibaza yuko aho bari bariko barakina bazuza ngaha dukorane nk'imisi ibiri itatu ni abakinnyi bafite egisperiyanse bumva n'ingoga ni umukinnyi umubwiye ikintu kimwe aba yamaze kucumviriza umumenyereza jimmy ndayizeye arizera ko kuja mu gikombe cya afurika bigishoboka uravye ingene karasima imeze icyizere kirahari bazi duheruka gukina maci zibiri za muritaniya turashobora kuronka amanota ane turafata ikibanza ca gatatu urabona harimo ibiharuro byinshi ubu dusigaranye maci zibiri ya Centrafrique na Maroc cyo gituma nuvuga yuko ko ari nkino zizoba zikomeye kuri twebwe tugiye gushiramwo ingufu zitari nkenya dukora ibishoboka byose turabe yuko izo nkino zibiri zose zibiri twozitsinda tugashobora kwikarifiya muri kane yibaza mu mupira ko atakidashoboka ibintu byose birashoboka natwe tugiye gukora ibishoboka byose kugira turabe yuko tworonka karifikasiyo jimi ndayizeye amenyesha ko abakinnyi bose bariko barashika mu gihugu uwa nyuma azoshika i bujumbura kuri uno wa gatatu mu rukino rugira gatandatu uzohuza maroke n'uburundi uwo mumenyereza amenyesha ko bariko barasaba ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru kugira bazogenda ari mirongo itatu muri kino gihe cya covid cumi n'icyenda jimmy ndayizeye amenyesha ko ari ugufata ingingo zose zishoboka kugira hagize abatoga iyo ndwara baronka ababasubirira mwomenya ko uburundi mu itsinda burimwo buri mu kibanza cya gatatu maroc ni iya mbere amanota cumi ikibanza cya kabiri kirimo Mauritania n'amanota atanu uburundi bufise amanota ane n'ikibanza cya gatatu nayo central afrique iri mu kibanza cya nyuma n'amanota atatu ivyo bihugu bitatu vyose biri nyuma ya maroc biracafise amahirwe yo gufata ikibanza cya kabiri gitanga uburenganzira bwo kuja muri izo nkino za afurika zizobera mu gihugu ca cameroon mu mwaka uza bivanye n'ingene bizigenza mu nkino zibiri zimirije desire hatungimana kigali ijwi rya amerika desire hatungimana ari gucukurirwa mu ngata na jean claude munyandinda watubwira yagezeho mu gisata ca siporo mu gihugu c'u rwanda mu mukino w'intoki wa voleboro ibintu byatangiye gushyuha nyuma y'uko urutonde ndakuka rw'abakandida baharanira kuyobora ishyirahamwe ry'uwo mukino mu rwanda muri manda nshya rushyizwe ahagaragara muri aya matora ateganyijwe kuri uyu wa gatandatu ku itariki makumyabiri na karindwi y'ukwezi kwa gatatu inkono yatangiye gutogota hagati y'impande ebyiri buri ruhande rukaba rufite abantu bazafatanya kuyobora ishyirahamwe frvb mu gihe rwaramuka rugiriwe icyizere n'abazatora uruhande rwa mbere ruyobowe na julius kansime kagarama wifuza kuba perezida akaba yakungirizwa na karikise kabera nka visi perezida wa mbere emmanuel kamana akaba yagirwa visi perezida wa kabiri bernard ndayambaje akaba umunyamabanga naho umubitsi akaba grace karigirwa ku ruhande rwa kabiri uwifuza kuba umuyobozi w'ishyirahamwe ry'umukino wa volleyball mu rwanda ni providence mukamurenzi wakungirizwa na samuson hategekimana ku mwanya wa visi perezida wa mbere na jean luc ndayikengurukiye nka visi perezida wa kabiri umunyamabanga yagirwa adalbert fashimana naho umubitsi ndetse akaba Dieudonne ngira nkabo abakurikiranira hafi volleyball yo mu Rwanda barasanga igikundi kiyobowe na Julius Kansime Kagarama aricyo gifite amahirwe cyane cyane ko gihagarariwe n'abantu bafite ibikorwa byivugira mu iterambere rya volleyball barimo abaturuka mu makipe y'ibikonyozi nka kaminuza ya UTB na Reg Volleyball Club ku rundi ruhande ariko hari abasanga itsinda riyobowe na Providence Mukamurenzi naryo rifite iturufu y'uko ririmo bamwe mu bantu bigeze gukina volleyball ku rwego rwo hejuru bagera ku gasongero ko mu ikipe y'igihugu gusa kuba indashyikirwa mu kibuga byagiye bigaragara ko bidahagije ngo umuntu yitware neza mu miyoborere ya siporo urugero ni umuyobozi ucyuye igihe muri iri shyirahamwe frvb ariwe leandre karekezi utarashoboye guteza voleboro intambwe ijya imbere kandi nyamara yarabaye umukinnyi kabuhariwe mu ikipe ya kaminuza y'ubutare ndetse no mu ikipe y'igihugu abasesengura voleboro basanga komite icyuye igihe yarashyize ingufu nyinshi mu guhangana n'umuyobozi yasimbuye ariwe gustave nkuru nziza kugeza n'ubwo atambamirwa ngo atongera kuyobora akarere ka gatanu ka voleboro muri afurika nyamara bibagirwa inshinga inshingano zabo z'ibanze zo guteza imbere voleboro tunyarukiye mu mupira w'amaguru ikipe y'igihugu y'u rwanda amavubi irimo kwitegura gukina na mozambique kuri wa gatatu tariki makumyabiri na kane y'ukwezi kwa gatatu kuri stade ya kigali i nyamirambo ni umukino w'umunsi wa gatanu ari nawo ubanziriza uwa nyuma mu majonjora mu matsinda mu rugamba rwo guhatanira itike yo kuzajya muri kameruni mu gikombe cya afurika cy'ibihugu umutoza w'ikipe y'u rwanda mashami vincent akomeje imyitozo n'abasore be barimo abakina mu rwanda n'ababarizwa mu makipe anyuranye yo mu mahanga kapiteni w'amavubi haruna niyonzima ukinira ikipe ya Yanga yo muri Tanzania avuga ko igihe kigeze ngo bashimishe abanyarwanda twagiye tubivuga ni igihe kirekire tutagira resita nziza ariko reka mvuge ko wenda cyaba ari cyo gihe cyo kuba twaha abanyarwanda ibyishimo kuko natwe nibyo twifuza iyo ntero ya kapitene w'ikipe y'igihugu niyo yikirizwa na Salomon Risarike myugariro wa FC Ural utuye muri Armenia mwanyemeze neza mpagaze neza urebye icyizere kirahari icyizere kirahari urebye abakinnyi abakinnyi dufite ndetse na benshi bavuye muri cyane kandi bitwaye neza urebye icyizere kirahari kandi ni nayo ntego dufite ni ugutsinda iyi manshi ni nayo mpamvu turi hano mu itsinda u rwanda ruherereyemo muri aya majonjora yo kwerekeza muri kane umwaka utaha ikipe ya mbere ni kameruni ifite amanota icumi mu mikino ine igakurikirwa ku mwanya wa kabiri na kapuveri ifite amanota ane mozambike ikaza ari iya gatatu nayo ikagira amanota ane ikipe ya kane ariyo ya nyuma ikaba ari u rwanda rufite amanota abiri yari claude munyandinda i kigali
bakunzi ba radiyo ijwi rya amerika mutuye mu burasirazuba bwa repubulika ya demokarasi ya kongo turabararika kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira radiyo kominotere de la voix de mikeno ibunagana ku murongo wa fm mirongo cyenda n'icyenda n'ibice birindwi radiyo ngoma ya mani yo mu mujyi wa baraka kuri fm mirongo urunani umunani ibice umunani radiyo baraka fm nayo mu mujyi wa baraka ku murongo wa fm mirongo cyenda na kane n'ibice bine radiyo kominotere la verite ikorera mu mujyi wa kiwanja kuri fm mirongo ugwenda n'ugwenda n'ibice zero naho ku badukurikira muri mu majyepfo ya uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri radiyo ijwi riyobora voice of muhabura ku murongo wa fm mirongo inani n'umunani n'ibice icyenda ni radiyo ijwi rya amerika iminsi yose kuva ku wa mbere kugeza ku cyumweru
ijwi rya amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda nshuti mwarimu duteze amatwi aha niho duce tuba turabangiriye amakuru n'ibiganiro byacu vya mbere twari tubafitiye muri kano gatondo vyari biremeshejwe na joe diana nini nahazwe dushimira abagize uruhara bose mu itegurwa ryavyo muri bo harimwo fasila gebehu yegeranije amajwi yacu mu kanya ibiganiro vyacu tuca tubibandaniriza ku ijambo ry'intangamarara ribashikiriza imigabo n'imigambi ya leta zunze ubumwe za amerika
ku munsi wa mbere agitangira akazi ke k'umukuru w'igihugu perezida joe biden yafashe icyemezo cyo gusubiza leta zunze ubumwe za amerika mu masezerano y'i Paris ku mihindukire y'ibihe iki cyemezo cyagiye mu bikorwa ku itariki ya cumi n'icyenda y'ukwezi kwa kabiri ibihumbi bibiri na makumyabiri na rimwe mu itangazo yashyize ahagaragara minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa leta zunze ubumwe za amerika anthony blinken avuga ko amasezerano y'i Paris ari urwego rwari rutarabaho rwo gufatanya kw'ibihugu ku isi yose ati turabizi kuko twatanze umusanzu mu kuyandika no kuyemeza icyo agamije kiroroshye kandi ni kigali ni ukudufasha twese gukumira icyago cy'ubushyuhe bw'isi no kwitegura guhangana n'ingaruka z'imihindukire y'ibihe twatangiye kubona amasezerano y'i Paris yatangiye gukurikizwa mu bihumbi bibiri na cumi na gatandatu ibihugu birenga ijana na mirongo cyenda byayashyizeho umukono ateganya ko bigomba gukora ibishoboka byose kugira ngo ubushyuhe bw'isi bwiyongere ku rugero ruri munsi ya dogere celsius ebyiri no gukomeza ibishoboka byose kugira ngo buhagararire burundu kuri dogere celsius imwe n'igice mu bihumbi bibiri na gatanu perezida barack obama yahaye leta zunze ubumwe za amerika icyerekezo cyo kugabanya ibyuka bihumanya ikirere ku kigero kiri hagati ya makumyabiri na gatandatu na makumyabiri n'umunani ku ijana mu bihumbi bibiri na makumyabiri na gatanu nyamara rero ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa gatandatu ibihumbi bibiri na cumi na karindwi perezida donald trump yavuze ko agomba kurengera ubukungu bw'igihugu maze afata icyemezo cyo gusohora leta zunze ubumwe za amerika mu masezerano y'i Paris guverinoma ya perezida joe biden yo ibibona ku buryo butandukanye ibihugu bifite ubukungu budahumanya ikirere bitanga imirimo myinshi mishya nk'uko intumwa ye yihariye ku kibazo cy'imihindukire y'ibihe john kerry yavuze ku itariki ya makumyabiri na karindwi y'ukwa mbere gushize mu nama y'i Davos ku bukungu bw'isi yabereye ku ikoranabuhanga john kerry ati umuryango w'ubumwe bw'ibihugu by'uburayi urateganya imirimo mishya miliyoni ebyiri hano muri leta zunze ubumwe za amerika mbere y'icyorezo cya covid mu gihe cy'imyaka itanu twahanze imirimo mishya irenga miliyoni eshatu n'ibihumbi magana atatu dukoresheje ingufu zidahumanya ikirere muri icyo gihe kimwe ubuhinde nabwo bwakubye inshuro eshanu imirimo mishya mu nzego zikoresha ingufu zitangiza ikirere izi ni ingero nkeya cyane zitwereka ko tubishyizemo umwete n'ubushake twazagera ku isoko ridafite imipaka naho minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa leta zunze ubumwe za amerika anthony blinken yaravuze ati mwaratubonye kandi muzakomeza kutubona twinjiza imihindukire y'ibihe mu biganiro byacu bikomeye tugirana n'ibindi bihugu ku giti cyabyo no mu miryango mpuzamahanga mu nzego zose muri ibi biganiro tubaza abandi bayobozi tutese ni gute twakorana kurushaho blinken yarakomeje ati imihindukire y'ibihe na diplomasi ntibigomba gukomeza gutandukana mu biganiro byacu kuri politiki zacu gushakira umuti ikibazo cy'imihindukire y'ibihe itwugarije no gutega amatwi abahanga bacu mu bya siyansi biri mu byo dushyize imbere muri politiki zacu z'imbere mu gihugu na politiki zacu z'ububanyi n'amahanga ni ngombwa rwose mu biganiro byacu ku mutekano w'igihugu ku bimukira ku buzima n'ubuvuzi mu rwego mpuzamahanga no muri diplomasi yacu mu by'ubukungu n'ubuhahirane turagarutse mu nzego zose z'imibereho y'isi
iryo ryari ijambo ry'intangamarara ribashikiriza imigabo n'imigambi bya leta zunze ubumwe za amerika